ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi tuvugira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri internet turi kuri radiyo yacu voa akaburungu com inshuti zacu mwese mwiriwe neza muri kumwe na oriyani itanga ishaka ateramije ibiganiro byo kuri uno mugoroba ndabahaye ikaze mwese nta mwubu ndumva muri maze ameze abantu nta gahunda yo kuhazikira ihari kugira ngo abantu barazikira ahantu ku buryo ubu zitajya konera abaturage bishingira no ku buremere bw'ikibazo ariko ntabwo numva hari ikibazo cy'ubu zagiye konera abantu uyu ni louis rwagaju umuyobozi w'akarere ka bugesera mu rwanda avuga ku bibazo bimwe bimwe abanyagihugu baho bafise ni inkuru kumwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi abasirikare batatu b'inteko z'ishyirahamwe rya afurika zicungira umutekano muri somaliya amizom bagiriwe icaha co kugandagura bamwe mu banyagihugu ba somaliya mu kwezi guheze mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uno munsi wa gatanu i nairobi umuyobozi mukuru wa amisom mama sidiku yavuze ko abasirikare ba amisom bishe abasivile indwi ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kw'indwi mu gisagara ca marka ishyirahamwe human rights watch rivuga ko muri iryo sanganya ryabaye ku itariki ya mirongo itatu n'umwe z'ukwezi kw'indwi abasirikare b'igihugu cy'ubuganda binjiye mu mazu amwe amwe yari hafi y'ahari hahejeje kugirwa igitero ca bombe batandukanya abagore n'abagabo baca barasa abagabo batanu bane, ba, bane bavukana se wabo abavyara kumwe na se wabo ariwe muyomba wabo ntivyamenyekanye neza uwo wundi ugira indwi sidiku yavuze sidiku yavuze ko abasirikare b'ubuganda batatu aribo bagiriwe ivyaha vyo kudakurikiza amategeko ya gisirikare yo mu ngwano lieutenant general wa amisom jonathan rono avuga ko inteko zikorera mu gisagara ca marka zitorohewe n'ibitero vyinshi bagirwako n'umugwi wa el shabab ariko ko bakorera ku mategeko akomeye amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu muri siriya amenyesha ko umugwi w'abagwanyi ba islamic state bagize igitero ku nyubakwa y'abakristu bihebeye imana mu ntara ya homes amasanamu yashyizwe ku mbuga za internet yerekana ibimashini binini biriko birasenyagura uruhande rumwe rw'iyo nyubakwa yitiriwe umutagatifu elian hafi y'igisagara ca karyatan ico gisagara kikaba cafashwe na islamic state mu kwezi guheze imiryango itari mike y'abakristu yari yarahunze mu kwezi guheze aho abo bagwanyi ba islamic state batera ico gisagara ico gihe abagwanyi ba islamic state banyuruje abantu baba muri ico gisagara bagera ku majana abiri na mirongo itatu muri bo hakaba harimwo abakristu benshi cane ibiro bijejwe kugenduza agateka kazina muntu muri siriya bivuga ko islamic state muri ico gihe yaciye irekura mirongo ine n'umunani muri bo irungika abandi ijana na cumi mu gisagara ca raka aho uwo mugwi ukorera cane kuva umugwi wa islamic state ufashe ibice bitari bike vya siriya na iraq umaze gusenyagura inyubakwa zitari nke z'amasengesho iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc igitero cyo mu kirere cyagizwe na israel mu gace gategekwa na siriya mu karere ka golan cishe abasivile batanu ivyo vyatangajwe n'ikinyamakuru ca leta ya siriya israel ivuga ko ivyo bitero vyari ivyo kwihora ibitero vyagizwe ku butaka bwabo israel ivuga kandi ko abo bantu bishwe bari abagwanyi b'abanyepalestiniya ico gitero cagizwe n'indege cagizwe n'indege za Israel zitagira abadereva kuri uno musi wa gatanu cagizwe ku muduga wari hafi y'isoko riri mu ntara ya Kentra mu kigwati ca Alcom ibiro bijejwe kugenduza agateka kazina muntu muri Siriya bikorera mu Bwongereza aho bikurikiranira hafi ingwano yo muri Siriya vyemeje ko ico gitero cabaye vyongera bivuga ko koko hapfuye abantu batanu bakavuga ko babiri muri bo bari abagwanyi b'umugwi ushigikiye leta ya siriya abategetsi ba israel bavuga ko ico gitero cagizwe ku bari bagize ibitero vy'amarokete i galili muri israel ejo kuwa kane iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kutwandikira ibyiyumviro byanyu mukoresheje aderesi yacu ya imeri ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu komu kuri fesibuke ni radiyo yacu amakuru yo mu biyaga binini mu rwanda abarimyi mu mwonga uri mu kizinga cya mazane mu bugesera bara- barara- bararara mu ma- mu mirima yabo kugira babuze imvubu kubononera ibitegwa eric bagira ubusa
kugera mu gishanga gikikije ikirwa cya mazane mu murenge wa rweru mu bugesera uhita ukubitana n'utuzu twubakishije ibyatsi by'urufunzo hagati y'imyaka gusobanukirwa byimazeyo iby'utu tuzu bisaba kwegera ba nyiratwo bataye imiryango yabo muraho muraho amakuru ni meza ndabona kwinjira hano bitoroshye yewe biragoye muraho se muraho yego yego umwana uraho amakuru Mm. mumeze mutese turaho nitwa eric ndi umunyamakuru wa radiyo y'ijwi rya amerika nakunze kubona inzu zimeze zitya ariko noneho by'umwihariko ziri ahantu hagiye hari ibishyimbo twibutse ko hirya hari akagera umugezi w'akagera hirya hari ikiyaga cya rweru ibi mubikora kubera iki
ibingibi ubona wakabonye ni ibiraro turindiramo imvubu ziza kona ibishyimbo twahinze ubu tuba turi aha nyine twaje kurinda imvubu bikorwa mu gihe kingana iki iyo ibishyimbo byeze turazamuka tukajya mu mazu yacu gasozi uturuka hehe nduwa hariya mazana ibishyimbo bishobora gufata amezi atatu ushobora kuba hano amezi atatu yose hari igihe nyine kubera ko ari ukurinda ibyo bikoko byona iyo byeze nyine turahu- turasarura tukajya guhurira i gasozi ndabona washyizemo uburiri ah, n'inzitiramubu nubwo ah, hirya no hino bigaragara ko hadasakaye neza duha ubuzima bwa nijoro biba bimeze bite tuba twifashishije supaneti nyine kugira ngo umubu ntuturye cyangwa abana ngo barware malariya kubera ko nta ntago turi mu mazu agaragara twaje kurinda ibikoko gusa byona mu imyaka ni ukuvuga ngo iyo ari igihe cyo kurinda uzana buri kimwe ndahabona amasafuriya warashashe ni ukuvuga ngo ni- hano niho mu rugo niho mu rugo nyine bitewe ko nyine mba naje kurinda iyo myaka yanjye yera nkahita nzamuka ngusanze hano ariko se umutware wawe ari hehe ntawe uhari yazamutse ari i gasozi ni ukuvuga ngo iyo ari igihe cyo kurinda n'umutware wawe muba muri hamwe tuba turi hamwe tuvuye ku karuri k'uyu mugore twakomereje kwa mugenzi we nawe mu bikorwa by'ubuhinzi imibereho y'uwa kabiri ayihuriyeho n'abatari bake barara mu gisambu kubera imvubu ubu wateye ibishyimbo Eh, urabona ko biriya wabihinze mbere Eh, ibi ngibi ni bitoya bitangiye kumera Ni bi- byashizemo eh, umufuka.
byashizemo.
uri guhinga ndi ibindi guhinga ibindi uzaba hano kuva ryari kugeza ryari nzabitegereza byose aho bizerera aba ariho nzazamuka i gasozi Okay.
mu kwa cumi hari aho mvuye nsanga habamo umugabo n'umugore Eh, umuryango wose waraje oya je mbanamo n'akana kanje kamwe ka bucura niko kandaza mu kiraro malariya bimeze bite aha nyine mu gisambu tudafite supaneti twemera nyine mibi ikaturya tuvuge imvubu ije nijoro uri n'akana kawe ka bucura bigenda bite iyo imvura ije mu ijoro ndabyuka nkayicana itoroshi iyo hepfo bavuze mba numvishije ubwo nawe ncana ibyuka n'itoroshi nkahagarara hariya ku rukombe ubwo izamuka ndi kureba ubwo nyine tugakomeza suku- tukayikomera mpaka tuyigejeje ruguru aba ruguru nabo bakayifata mbese u- upfa gushyira amabuye mu isitimu ukayitunga mu kagera ubwo ngubwo ikakomeza ibandanya aba ruguru nabo bakomeza bayikomera ikomezaho hari ubwo zijya zibica ntawe zica ariko iyo uyitegeje ira- yakwica yarinze ikuka ikajya mu bishyimbo mbese uri umuntu umwe nta mugabogabo nk'aho haba undi mugabo uhariye iyo ije turayifatanya nyine iri nko mu murima tukayishora igashoka mu kagera uhuye n'umuntu ufite ubushobozi bwo gukemura ikibazo wamusaba iki ntibibaho nta e- e- urabona ako kagera hari uwakazitira gashobo akagera harimo imvubu nyinshi tubajije ubuyobozi bw'akarere ka bugesera niba hari ingamba ku gukumira izo mvubu zitera bamwe kutagoheka bwana ruwi rwagaje uyobora bugesera yabwiye ijwi rya amerika ko nta kibazo cy'imvubu kibangamiye abaturage ayobora baribaye nta kibazo cy'imvubu kiriho nta mvubu ndumva muri mazane zoneye abantu nta gahunda yo kuhazitira ihari kuvuga ngo abantu barazitira ahantu ku buryo imvubu zitajya konera abaturage bishingira no ku buremere bw'ikibazo ariko ntabwo numva hari ikibazo cy'imvubu zagiye konera abantu abantu bashobora kuba bajyayo mu rwego rwo kuhakorera bakagira aho bugama izuba ibyo ngibyo ni ibintu abaturage bagira cyane cyane iyo bari mu bihe byo guhinga mu mwuka ariko ntabwo ari bajyayo kugira ngo imvubu zo kuza kona imyaka cyangwa kugira ngo amategeko ya leta y'u rwanda atombora ko ntawemerewe gusagarira ibidukikije byo bwiza nyaburanga birimo inyamaswa ariko akagena n'uburyo byabaho bitabangamiye rubanda ariko abagira ubusa ijwi ry'amerika imazane mu burasirazuba bw'u rwanda
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tuve mu rwanda tuje tuje mu karere k'u rwanda nyine ikambi y'impunzi ya mahama mu burasirazuba bw'u rwanda irimwo muri kino gihe abantu ibihumbi mirongo ine muri bo harimo abana miro- ibihumbi icenda ubwo rwaruka rurashima kubona rwarasubiriye mu ishuri nyuma y'aho bahungiye n'ababyeyi barashima kubona abana bat- batacirirwa bicaye ariko rero abigisha babo bana baridoga ko ah, amafaranga bahembwa baronswa amafaranga baronswa adakwiye ngo bigatuma batitanga biboneka niko babivuga inkuru ya desire hatungimana
abo ni abana bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahama mu buseruko bw'igihugu cy'u rwanda aho twabasanze mu ishuri bamwe biga mu mashuri mato mato abandi mu yisumbuye abo mashuri yisumbuye twaganiriye mu mwaka w'icumi bamenyesha ko mu byo biga uno munsi hariho itandukaniro n'ibyo biga mu burundi Eh, hariho itandukaniro nko ku bijyanye n'amakuru ubu turi ko turiga ko turi ko turiga amakuru agera nko kuri atanu mu burundi naho twiga amakuru agera kuri cumi n'ane itandukaniro rihari ni uko twibaza ko mu gihe tuba tugiye kwiga nk'uko babitubwiye hamwe n'abandi bana bo mu banyarwanda yuko twobandanya twiga amakuru ayo nyine atanu ntabyo turamenya neza natwe turacyabitegereje turaba naho utugorane tutabura abana barashima kubona uno munsi bariko bariga sinabyakiriye neza cyane kuko ubu hariho abandi nyine usanga bari nko mu mihana yabo mwa gusa kwiga biratugora cyane kuko bivanye n'uburyo bumwe bumwe nk'umuntu usanga yarizanye uca usanga ari ikibazo gikomeye nko ku mibereho mu buzima bwiwe nk'ibijyanye n'iki ibijyanye n'ibi- n'ukuntu arondera imfungurwa zimwe zimwe ugasanga ku bintu by'inkwi hari ubwo ibifungwa bica bisa n'ibimugora ariko tugerageza kwihata kugira turabe ko twogerageza ukuntu twashobora kwiga kuko ntitwaguma twicaye mu mihana yacu nacyo byatumarira si abo bana gusa bashima kubona bari ku ishuri n'ababyeyi babo baranezerwa cyane kubona urwaruka rwabo ruriko ruriga muri kino gihe byaratunejeje kubera twabonye ko batwiyumvira ko ngaha batwakiri Eh, ubundi wariyumvira abana icyo uzobakoza ukuntu uzobajera bikakunanira ariko bagiye ku ishuri ntiwagira ngo umwe umwe- umwe wese afite icyo akora umwana aje ku ishuri umubyeyi akamenya ibindi bintu ashobora kujamo cyangwa agakora ibyo muhira ni ukuvuga rero ngo ni byiza bafite okipasiyo kandi si okipasiyo gusa kuko baduprometa nuko bazobagira mizaniva kugira ngo mu kwa mbere tukiri ngahanye baje kwigana n'abandi bana mu rwanda none urabye abana ukaraba amakaye ukabona ibyo biga koko bizofasha umwana wawe gutera imbere cyane nyine ahubwo jyewe n'icyongereza nk'ubungira bagiye bakindusha bariga vrema bariga ndibanje inosa arongoye amashuri yisumbuye aho mu ikambi y'imahama umwimbu mu ishuri ngo urashobora kutaba mwiza biturutse ko hariho abana bafise ibibazo bitandukanye biturutse ku ngorane bahuye eka akanamenyesha ko kubona abarimu atagashahara bafise navyo nyene bishobora kugira ico vyononye umwarimu mu bisanzwe kuzinduka avuga guhera mu gitondo kugeza ku mugoroba byasaba n'imiburire ko n'imiburire nko mu ndwi nka kabiri aronka akantu anywa kamanura za ntumuko ariko ngaha baduha agasabune si n'umushahara ni agasabune mu bisanzwe Eh, baduha amafaranga majana atandatu ku munsi ni ukuvuga mu kwezi ibihumbi cumi n'umunani rero by'ukuri batubwira ati icyo kintu ni eh, ni mpuzamakungu hose umuntu akorera amajana atandatu niko batubwira ariko by'ukuri uwo mushahara ntabwo urekurira umwarimu kuba yokora yokorana inguvu ngo abe motive mu ishyirahamwe adra rijejwe inyigisho muri iyo kambi bamenyesha ko bagiye kuraba ingene ako gashuruka bute ko kongerezwa ariko ngo abo barimu bomenya ko ku isi nzima ariko vyifashe Gerard Ingabo y'amahina niwe ajejwe ico gisata muri adra ntago ari umushahara ni nagahimbaza musiki tuba dutanga ku bantu baba bafite serivisi batanga mu nkambi ubwo rero haba hari standards nangwa ikigero kiri kiri ku rwego rwa haseri mu nkambi ikigero rero icyo cyashizweho ni ibihumbi ubundi cumi n'umunani ku buri mukozi uwo ari we wese ubwo rero ni ukuvuga ngo abantu bose bakora mu nkambi partners bose n- eh, ba- ni ayo mafaranga baba bagomba kuba baha abakozi ariko bitavuze ko ari adashobora kuba ari makeya tukomeza kubiganiraho iyo turi muri za coordination meetings n'abapartners barabizi birashoboka ko hazabaho inyigo bakareba yiba byakunda hakaba kizashoboka wenda mu gihe kizaza bakagira icyo ba- babikoraho mwomenya ko abo bana bariko bariga mu gihe baba batarataha mu mwaka uza bazoca bashigwa mu mashuri ya hano mu Rwanda bakigana n'abandi mu mwaka w'ishuri uzotangura mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2016 Desire Tungimana Kigali ijwi rya Amerika
umwana wacu ngene bayemana yanje ndagayemo umugabo wanjye ndakubabwira ngo nari hehe jewe womuka muri kigo umwana wawe nawe yari wagira imyiyerekanoga mu mapingu reka mwana wa mama ndaryambara ndaryambaye sha ndaryambaye kandi aho ubona umugabo wanjye ntasiba kugenda nyihanije ngo ndamugaranire mu rupangu Eh? nanjye nkabifatamire negwesha none ndabimbwa n'umwana wanjye abayesha ndabirashaye ibigome mu bigori ibigome by'ubu baramukiye siwetse imvana mbonye aho mu mabarabara ndabirashaye nyuma y'abagiye ari ibigome rero abasha kuko umubonye cyane niba bitwayeho nk'abana abana babasiga ndapfuye none gashaba abana bacu bariko baziriki muri izi mpari z'abanyepolitiki wenda twebwe ababyeyi turakwiye gucunga abana bacu kasha ntibegera izo ntureka ziriko zirabera kasha reka reka yambonyesha barese ngo biherereze ikibazo tuba tugifemo uruhara rubi
babyeyi namwe mwese mufise uruhara mu myerekano iyo ariyo yose ntawe ukwiye kwigira sinda bibazwa mu gufata ingingo zose zikingira umwana kuko ataruhara na rumwe afise mu matati tubaraba twigendera nk'uko natwe tutabyaye ladies and gentlemen Save the children. ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi
Ikibazo c'igwirirana ry'abana bo mw'ibarabara mu gisagara ca Ngozi kiraraje ishinga abategetsi b'iyo ntara. Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Ngozi ajejwe ivy'imibano avuga ko bariko baritegurira kubonana n'abo basanzwe bakorana mu gisata c'abana kugira bige ico kugwa muri iyi minsi iri imbere. Jean Bosco aradufitiye inkuru.
haraboneka mu bice bitandukanye by'igisagara cya ngozi abana bayerera mu ibarabara ikimenyesha ko ari abana bo mu ibarabara ni uko ku mugoroba baca batangura gusasa imbere y'amaduka abaganiriye n'ijwi rya amerika barasigura impamvu bari mu ibarabara rero ati abavyeyi mfise mama atawe mfise yarapfuye mfise papa- papa nafise uwundi mugore none uwo mugore vyarananiranywe ko mubana ariko kubera ije vyarase ko twobana kubera guma afata nabi ntunace nigera mwibarabara nyene je nahapfuye kukubera mbona nyene ata kintu noje nyene nca mvuga ati reka nigire mu gisagara kurondera je ndiyumvira gusubira muhira mugabo gusa niko wa papa na mama bahukanye papa na mama barukanye kubera mama iwaba ari mu rwanda ntoronka kuntu ushikayo naciye ndabiheba kujayo muri iryo barabara abo bana babayeho ku magendera kwana murantembeye n'ingozi nyene nd'umutimba n'ingozi dukora akazi ko kuza turikorera imizigo turoza akazi nyene tuose n'umuntu aduha akazi nako dukora twirwa ngaha munutse nyako aho kwa mama ne twirwa turatinga inja iyo bugorovye muraheza mugataha he aha ku isoko niho turaraho nyene na nandi twotaha kurataha dufise ndahabaye nyene nikorera utuntu tw'utuzigo nabuze naga ntatinga injya hajya abakama ntajya ntararira ivyo nyene ntarara mwibarabara wahamaze imyaka ingahe
ndahamaze nk'amezi atatu mu bijyanye n'umubano hagati yabo rimwe na rimwe bavuga ko bashyira hamwe ariko iyo bahindukanye bavuga ko bahakwa gusumbya ububi inyamaswa dubade nk'aho bakarani baho basanze mwe muragwana nabo baca bafata bakababanguranya ari nk'ukomeretse baca bamujyana mu bitaro cyangwa uwo yamukomerekeje akaba ari waca kubitwa iyo batari hafi naho bihera gute iyo batari hafi baragwana nyine paka bakomerekerana iki bumva nyine baragwana nyine bagafatana kandi hariho ukuntu nyine dukunda kubonerana ari nk'umwana nyine usumba bumva nyine ugaca ushaka kumubonera burya nyine murinda gukomerekanya mukomerekanisha iki utora nk'ibuye ugaca uri mukubita hari n'abagendana inzembe cyangwa imbugita yagucaho ukajya wumva ngo wesha ngo woro wahera bakanga kukubwira yanga kukubara agacabwa ati ngo ngiki cyuma ndagibize ngo ndagukata ingorane zituma abana bajya mu ibarabara zifise ahanini imizi mu miryango viatere karimanzira akora mu kigo cya diyoseze katurika ya ngozi kirera abana bo mu ibarabara imiryango baturukamo niyo usanga ifise ingorane ahanini haba usanga ari imfubyi kimwe akenshi usanga ari abo baza barahukana abahukana ugasanga abana bacabura ukuntu babaho cyane babazaniye ko uwundi mugore wahaje mukase ugasanga mukase ntashoboye kubihanganira kenshi benshi batubwira ko ibibazo bya mukase mugabo ugasanga ahanini bishingiye no ku bintu by'ubukene bwe mu miryango kuko yari ubukene ukaba ufise nyina wiwe arihangana kuri uwo murezi abana bo mu ibarabara birashoboka ko basubira mu miryango yabo turabazana tukabashyira mu gihugu iteka tukabarera tukabereka umutima w'urukundo gutyo tukabigisha n'ibyigwa bimwe bituma basubira ku murongo ibyigwa by'amategeko ibyerekeye byo kubana n'abandi ibyerekeye byo kwifata nk'abantu nyine byo kutiba byo kutabandanya banywa ibyo bimogi kutabandanya banywa izo kore n'ibyo kubaha abandi hanyuma bamaze gutera imbere mu byerekeye tukabona ko umwana ari umuntu ameze neza turashobora gutuma ko umuryango wiwe tukabona tuvugana ukuntu bashobora kumwakira agasubira mu muryango emile bakizi urambye umuhanuzi wa buramatari w'intarangozi agejwe iby'imibano avuga ko abana bagwira mu ibarabara kubera ko igisagara cya ngozi cyagutse ubu kigahurumbirwa n'abana bava mu ntara ya ngozi n'izindi ntara bihana urubibe aba bana biyunguruza ku makamyo bafata inyuma umuhanuzi wa buramatari avuga ko bigeze kugerageza kubasubiza iwabo ariko bakabatanga gushika mu gisagara cya ngozi bagaruka mu gihe ibitigiri bafise by'abana amajana abiri bo mu ibarabara ari byo mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani emile bakizi uburambye avuga ko bariko barategura kugira amanama n'abafasha mu gisata cy'abana kugira bigire hamwe ibyo kugwa vuba ingozi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze cyane jean bosco ndarurinze tukiri mu burundi umugwi sinarede uharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'iyarusha waraye ushize ahabona indongozi zawo mu kanya gaheze navuganye na jeremy minani perezida wa komisiyo ijejwe amakuru muri uwo mugwi ari bujumbura mu burundi ejo bundi tariki imwe y'ukwezi k'umunani habaye inama ya dizababa muri etiyopiya iyo nama yahuje imigambwe n'amashyirahamwe yose y'aba ayadaharanira ibyicaro bya politiki cyangwa ayaharanira ibyicaro bya politiki byose bikaba byari bihuriye ayo mashyirahamwe yose akaba ahurikiye mu muhari wiyemeje kurwanya ikiringo cya gatatu cya petero nkuru nziza kigarure twagiye twumvikana dushyiraho inama nkuru y'igihugu yiyemeje kubahiriza amasezerano yarusha no gusubiza uburundi agateka nk'igihugu cubakiye ku mategeko mu gifaransa ikaba yitwa sinarede sinarede niwo mugwi uhurikiye niyo nama nkuru y'igihugu niwo mugwi wanashaka uhurikiyemwo abo bose bagwanya ikiringo cya gatatu cya petero nkuru nziza baba imigambwe cyangwa amashyirahamwe atawegamiye mu bya politike inzego twasohoye nazo twashyizeho inzego z'uwo mugwi sinarede z'iyo nama nkuru y'igihugu inzego zirimo umukuru w'igihugu umukuru w'uwo n'inama nkuru y'igihugu n'ibyegera by'uwo bibiri n'abavugizi hamwe n'icyo ni ukwita amakomisiyo atandatu urakoze ni ukuvuga ni wa mugwi wari usanzwe uyobowe warasanzwe waramenyekanishijwe mu minsi yahera uyobowe na mushinga leona nyangoma mwotubwira uwo mugwi sinarede indongozi zawo mwasohoye ejo izo arizo muri make muri make indongozi twasohoye ejo hariho imbere na mbere umushinga ntahe umushinga amateka leonard nyangoma akaba ari we perezida w'iyo nama nkuru y'igihugu ubwa kabiri akaba afite rero ibyegera bibiri icyegera cya mbere ciwe ni metre francois nyamoya hariho icyegera cya kabiri umushinga ntahe onezime nduwimana yahora ari umuvugizi w'umugambwe cndfd ikaba ifise n'uwo bita secretary executive ni umunyamabanga mukuru nawe akaba yitwa pacifique ninahazwe ubu nawe arafise n'icyegera ciwe citwa bamvu binyumvira frederico yahora ari icyegera cy'umukuru w'igihugu hanyuma rero hariho n'amakomisiyo atandatu muri sinarede twiyemeje kurwanya bimwe bivuye inyuma iki kiringo cya gatatu cya nkuru nziza cyangwa intwaro yose cyangwa umuntu uwo ari we wese azozaho nyangamasezerano yarusha canke ibwirizwa nshingiro murakoze cyane rwose mushinga nawe jerami minani gufata aka kanya ko kuganira natwe murakoze cyane rwose nanjye ndabashimiye cyane
bakunze ibiradijwi ry'amerika mu kanya turasozera ibiganiro byo kuri uno mugoroba ariko reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije kuri uno mugoroba abasirikare batatu b'inteko z'ishyirahamwe rya afurika zicungira umutekano muri somaliya misom bagiriwe icyaha cyo kugandagura abanyesomaliya abanyesomaliya indwi mu kwezi guheze mu kiganiro n'abanyeshamakuru kuri uno munsi wa gatanu i nairobi umuyobozi mukuru wa amison mama sidiku yavuze ko abasirikare ba mison bishe abasivile indwi ku itariki ya mirongo itatu n'umwe z'ukwezi kw'indwi mu gisagara cya marka igitero cyo mu kirere cyagizwe na israel mu gace gategekwa na siriya mu karere ka golan cishe abasivile batanu ivyo vyatangajwe n'ikinyamakuru ca leta ya siriya israel ivuga ko ivyo bitero ico gitero yagize cyari cyo kwihora ibitero vyagizwe ku butaka bwayo israel ivuga kandi ko abo bantu bishwe bari abagwanyi ba palestina icyo gitero cyagizwe n'indege zitagira abadereva kuri uno munsi wa gatanu cyagizwe ku iduka riri hafi y'intara ya kenutra mu kigwati cya alcom amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu muri siriya amenyesha ko umugwi w'abagwanyi ba islamic state bagize igitero ku nyubakwa y'abakristu bihebeye imana mu ntara ya homes amasanamu yashyizwe ku bibuga bya internet yerekana ibiduga binini biriko birasenyagura uruhande rumwe rw'inyubakwa yitiriwe umutagatifu elian hafi y'igisagara ca kariaten ico gisagara kikaba cafashwe na islamic state mu kwezi guheze imiryango itari mike y'abakristu yari yarahunze iyo ntara aho uwo mugwi wari waranyuruje abantu bagera ku majana abiri na mirongo itatu muri bo benshi bakaba bari abakristu ibiro bijejwe kugenduza agateka kazina muntu muri siriya bivuga ko islamic state yaciye muri icyo gihe irekura ba mirongo ine n'umunani muri bo irungika abandi ijana na cumi mu gisagara ca raka aho uwo mugwi ukorera cyane kuva uwo mugwi ufashe ibice bitari bike muri siriya no muri iraq umaze gusenyagura inyubakwa zitari nke z'amasengesho y'abakirisitu inshuti mwese rero mukunda radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane kuba mwaduteze amatwi kuri uno mugoroba murakoze kudutega amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri uno mugoroba akaba ari fatuma karara rimasi kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itanga ishaka hano i washington dc mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is the voice of America. The following program is in Swahili.